mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza icyumweru cyiza
dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose netiyene karekezi ku ijwi ry'amerika hano i washington uku kwezi kwa karindwi ni ukwezi k'ubwigenge ni ukwezi ko kwikukira ku burundi no ku rwanda ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu eroge werikaneza ari nairobi muri kenya eroge mikoro ni iyawe urakoze etienne karekezi kumpa ijambo muri indwi turangije ibihugu by'urundi n'u rwanda byujuje imyaka mirongo itandatu byikukiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi dushingiye ku mateka ibyo bihugu byombi byahoze bikoronijwe n'ububirigi bikaba byari bigize koroni imwe ya rwanda burundi byikukiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi igihumbi kimwe majana icenda na mirongo itandatu na kabiri kuva ico gihe nibwo vyaronse ayo mazina uburundi u rwanda vyikukiye mwabikurikiye mu biganiro vyacu muri iyi minsi uburundi bwahimbaje uwo munsi u rwanda ntirwawuhimbaje mu biganiro cacu tubashikiriza ibikuru bikuru vyaranze umunsi wo kwikukira mu burundi ku nshuro ya mirongo itandatu ijwi rya amerika ryaravuganye n'abakurambere abarutse igihe uburundi bwaronka intahe yo kwikukira baratubwira umwizero bari bafise aho bugeze ico bifuza kubona n'impanuro baha abatwara hamwe n'abakiri bato ba rukubu turanabwira ijambo perezida evariste ndayishimiye yashikirije kuri uwo munsi icyo yahagaze kanini n'ico yahamagariye indongozi gukora twanaroye mu makambi y'impunzi batubwira icyo bibaza ku munsi wo kwikukira w'igihugu cabibarutse ariko baruhira kugihunga ibirori vyo kwibuka imyaka mirongo itandatu burundi bumaze bwikukiye vyabereye mu ntara zose z'uburundi hari ku munsi wa gatanu w'itariki ya mbere ku kwezi kw'indwi ariko nyamukuru vyakorewe ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye abashikiranganji abagize inama nkenguzamateka na nshingamateka abasirikare bakuru bakuru n'abapolisi abakozi b'ibisata vya leta n'amashirahamwe y'abikorera utwabo abanyeshure imirwi ndangakaranga n'abanyagihugu basanzwe bari bitavye ivyo birori vyabereye kuri boulevard yitiriwe ukwikukira abandi bari bahari n'abaseruka ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu mu burundi mu bashitsi b'iteka wari kw'isonga ni faustin archange twadera wa repubulika ya centre africa intumwa y'umwami w'ububirigi umukuru w'izinga rya zanzibar hamwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u rwanda n'amahanga vincent biruta kuri iyi nshuro ya mirongo itandatu ijwi rya amerika ryashimye kurondera bari bahari mu gihumbi kimwe ijana mirongo itandatu na kabiri burundi bwikukira hamwe n'abarutse mu myaka yakurikiye mu nyuma gato ico kiringo mbega umwizero bari bafise warujujwe akanyamuneza kabo karacari ka kandi n'ibihe vyifuzo bafitiye igihugu impanuro baha abategetsi n'abarukubu abana bo mu ntara zo mu buraruko bushira uburengero umanuko bushira uburengero hagati na hagati mu gihugu ku murwa mukuru wa politiki gitega hamwe no ku butunzi bujumbura uyu munsi twambaye twamaze amasaha atandatu twikubita hasi tubyuka twikubita hasi kubera guhagarara mu nyuma dutashe n'ukuri twarabonye tuti e hari ikintu cyahindutse ubwo twara turamutse idarapo ry'umuzungu riduga hejuru twaramutse idarapo ry'iwacu icyo ni ikintu cya kabiri naho ryadugijwe n'abarundi b'abasirikare aba ofisiye ni ukumenyesha yuko ibyishimo byabaye byinshi kuko ntari ejo ntiwacibuka ngo ndakubarire mugabo genda abona ko hari icyahindutse nicyo gituma ibintu biryohe twari twishimye ko tugiye gusubirira abazungu cyane cyane nibo batubabaje niko imirimo yabo natwe tuzoyikora umuntu wese yakora abona imbere yiwe nanjye abo bazungu ndabasubirire kuko bari baje bava ikongo bajogira amafuti kongo bunonye ibintu byose batabaza mu burundi igice kimwe kirataha iwabo mu bubirigi ikindi kiza mu burundi ikindi kiza mu rwanda batangwa kwikina amatavu nk'uko bari babimenyereye babigira ikongo twebwe natwe twadufite icyiyumviro y'uko mu maradiyo y'igihugu naho itarufite umwanya gusamirana hose ariko n'abandi bantu baciye ubwenge baravuga bati ure twikoke hageze ko dukora hageze ko twerekana ko dufite iyo ndahe hageze yuko tugira ijambo mirongo itandatu na kabiri mujyaniho twikukira nikubukiye ndi umusore twatoreye ku ifayima bazi umugambwe wari mwiza wa gasore ntabwo wari n'amahinyu kuko nta ntambara twaciyemo icyatumye tuguma kuwumira ni uko wa gasore bamwishe atsindiye umugambwe wiwe avuye mu bubirigi abo baca barawubwiriza bawubwiriza imabayi tubujamo ni ukuri wagiye gutotehara rwagasore amajije gupfa gusa nawe ubundi umugambi ukikukira wari umugambi w'ukuri reka ntabwo byagezweho ibyo kwikukira bimaze gutozwa bigasubira inyuma ibyiza kwa gasore yari ageze nka tuzanire yacamye asubira inyuma baramwica atageze ku majyambere yari yaduteguriye ubu uko tubone ibintu biri ubu ngubu eh, igihugu ni twavuga yuko eh, igihugu cyabanjije kuba cyiza kira- kira- ki- kiratera kigira iterambere ko uyu muperezida eh, yarimo pita nawe nyine yarakoze ibishoboka yarubakiye abatwa ibigwati eh, mu ntara za haruguru eh, ubu bahe- ba- baheza ba- birarabagirana birushaho ariko ubundi nubwo byabaye byiza urabona yuko yacamyagwa amaze kugwa igihugu eh, nk'abari kuguma barondera nko kubakira nk'uku abasangwa butaka niko babivuga ubu ngubu nta terambere bamwe biratugeraho ngo twubakirwe Du- igihugu gitera imbere kivuga ati abate- abasangwa butaka nabo barubakiwe baragiriwe ama- amajambere nuko igihugu kiri mu gutera gisubira inyuma ikimoko cyari kihari cyari kirenze utagenda kuvoma cyabura utagenda kujya ati vomera umutware cyabura ngo mumuterure cyari kimoko kimoko kigakuru cyari kihari ngo zana inkoko zana amayayo utazana ngo iyo nkoko n'amayayo ngo cyari kimoko Ku- unyu urabona kuva abaperezida bima ni ukuri byagenze neza urabona bagaza niwe yadukuye mbere mu bugererwa twarabagererwa bamwe bamwe turagerera araza araduha ibi- ibibanza arafata ibigwata araduhereza gushyika n'aho aduhereza amashiku amashiku turayarima tugiye kuhari- kurima gushyika n'aho bya bibanza yaduhaye turubaka tugiye kubaka araduha amabati tugiye kuduha amabati ibintu biragenda neza ni ukuri turabona uwo muperezida yuko atugi- atugiriye neza n'ubu unya urabona ubu unya ubu unya ibyo tubona ubu ubu tubwe baraducumbagiza baducumbagije baratwaka imirima nk'imirima yacu tugu- twahawe n'abagaza ariko barayidukuramwo uturima twagize ukazibona n'aka barakamukuyemwo tugasigara gutyo ubu rero n'amaparasera urabona kuva Tu- ba- ba- bagato bamukura baciye dusigara gutyo turima twari dufite yaduhaye ubu ntatwo tukirima baciye bahatwaka bene amatongo ubu rero kugera ubu unya twicaye gutyo utarose akanoti ntashobora kugira ngo agiye gukota ntakota urabona aho twokose hose bahateye ibigazi ubu ibigazi nibyo bihari twari dutunzwe n'ahajya muri feremu muri feremu n'aho amashyirahamwe ngo agira ahatware none atwaye batwaye muri fereme tuzoba dupfuye nta handi twebwe twaza kuza turacitasha nuko tu- yego ibintu byari bimeze neza ni uko uyu mukuru wacu nawe uyu mukuru w'igihugu wacu nawe ni uko atururukije ibintu ngo tuze turaronka uduharage tw'akabeyi gatoya hari ugira igihumbi akaza kugusima uduharage mugabo ubu unyu ufise igihumbi ntushobora kuronka uduharage ibeyi yi- yu- y'ifu ya bigori ubu ni igihumbi n'amajana atanu ubu ibiharage ni ibihumbi bibiri n'amajana twebwe bato bato rero turashobora kurara ubusa nicyo ubona bamwe bamwe baza badufatira mu mirima ya naka badukubita bagira gute batuzana hanya mu gasho ngo babohe ngo babohe kubera inzara ibitwishe itandatu na kabiri hari iterambere rike cyane na cyane cyane umwana kuja ku ishuri yagenda yambaye rubega hanyuma kandi akambara n'akabutura bita kaboka hanyuma icyo gihe nta mu- nta kirato umuntu yambara agenda n'amaguru Eh, hanyuma kandi hag- higa bake nta bantu benshi biga higa nk'umwana umwe ku musozi cyangwa babiri gusa Eh, ico gihe nuko byari bimeze byaragenze neza cyane kuko igihugu cyateye imbere kandi n'abantu baratera imbere mu bumenyi mu kwiga amashuri reka n'iterambere mu gihugu byarahindutse abantu basigaye baba ahantu heza kera baba mu tuzu tw'ubwatsi tw'umuzingi hanyuma kandi kenshi abantu bagenda ba- batambaye bagenda gusa yego uyu munsi ibintu byarateye imbere mu by'ukuri n'igihugu nacyo nyine kiri mu gihe cy'amajambere kuko icyo gihe na- naho nari umwana hari ubutegetsi butoroshe aho umubyeyi yakwitirwa imbere y'abana ari gusa hanyuma kandi abantu bakaba ba- ba- batora ikori iyo hageze igihe cyo gutanga ikori abantu barahunga ba- abandi bagata izabo bagahunga mugabo uyu munsi byarahindutse abantu bari iwabo kandi ubu hariho umwidegembyo hari amahoro icyokorwa ni uko abarundi n'uburundi boshishikara gushyigikira iryo terambere eh, rigashishikara rikaja imbere na cyane cyane mu bumenyi mu kwiga amashuri ego no ku cyane cyane no kugira urukundo kubera ko abantu baravuye baravuye mu- mu buja ariko baje mu gihe cy'amajambere baje i bugande icyo gihe niho hantu bakunda kwakira abantu abatagiye muri kongo bagenda i bugande na bamwe mbere kugera uno munsi eh, bo bari nk'abakavukire mu bugande batabaye bakigaruka kubera ko baguma bumva ko mu burundi biba bibi kandi icyo gihe byarabandanije bigeze mm, mirongo itandatu na gatanu nahone byarabandanije aho hageze aho bamwe bamwe mu bantu bize amashuri nk'uwahejeje ishuri ashobora kuba yari ageze ku gihe cyo kuba yokorera leta akavanwa muhira nk'uko umenga agiye ku butumire mugabo ntabo ntiyongere kuboneka kuko hageraho icyo gihe nta ntiwarondera si nk'ibi by'ubu wavuga ngo umuntu yagiye i bujumbura none ko yatebye yo ngo ndoja kuraba yajyanywe n'abantu wabona ko baguteye ubwoba ntiwiri kuja kurondera waheberaho aho byabandanirije ngaho ko nahone abacika ku icumu nibo bagarutse bakajya mu mahanga aribo twagiye kubona twaratevye mbere benshi bagiye kugaruka eh, bagiye kugaruka mu mirongo icenda na- eh, na gatatu ndadaye amaze kuja ku ngoma abandi nabo n'ubu baracahezeyo byaragezweko cane kuko icyo gihe umwenegihugu yararizwa no kuba yorya utwo yarondeye akaryama akarara atangorane icyo gihe rero ntibyari bwabe ariko mu bihe nk'ibi biraboneka neza ko amahoro ari umusesekara kuko njyewe novuga nti nko mu myaka amaze kurara irondo byonyine utari umusirikare cyangwa ngo ube umupolisi eh, twabivanywe ko n'umuhisi nyakubahwa arenganye ubu petero nkuru nziza nawe ubundi mu bihe bindi by'inyuma yiwe eh, gu- guhera ku ntango y'umwaka kugera umwaka ugahera umuntu wese akuze yarara irondo kandi ata- atakigwanisha afise ari hahandi ho kwitwaza akabando wicumba n'uwo gutera yo gutora nka kumwe kwa mbere akajyana iyo ashaka kuri uno munsi ibintu bimeze neza twe dukuze n'urwaruka rwari muri icyo gihe twaratamba tugatarika twavuye nka twaragiye i bujumbura kuri uwo munsi abafise uburyo abasigaye mu makomine no mu ntara nabo nyine mu munsi mu- baranezewe rwose kuko banezerwa ntibabona ico bari bakize ariko urwaruka rw'ubu barakwiye inyigisho bavyumva muri kahise urwaruka ico nosaba bubu nibumvire inyigisho nk'ubu ubu bari bakwiye kuja ku minsi mikuru bose bakumva ijambo riza kuvugwa n'abarongoye intwara kuri uwo munsi twikukiye rero twokwirinda ko konona iby'igihugu kurondera umutekano kugira ubumwe bw'abanyagihugu bose bakaba bamwe hanyuma ari iterambere rigahava rikaboneka neza n'abazovuka muri kazoza bakabyumva nk'umugani ibi byose twaciyemo by'intambara byo guhunga byo guhunguka bigahera twosaba abarongoye igihugu yuko abo bose bahunze izo ntambara zaciye mu gihu- mu gihugu yuko bagerageza bagahunguka bakabubahura bagahunguka bahagaruka mu gihugu cyabo A- ari abantu bakuze ari abahumuye ari abantu bakiri bato bagaruke mu gihugu cyabo mu bisanzwe ukuntu bimeze muri iki gihe turashima ariko yaba nyakwigendera kiriho haba hari intambwe ishimishije rwose intambwe intambwe mu iterambere mu kwiyungunganya ego ibintu nk'ibyo cyokorwa ni uko twese twoja hamwe tukagira urunani atawanja wangura tugashinga amashyirahamwe twebwe nyene ko iterambere ntiryizana bimeze neza kuko cari yaraharaniye ubu byagaragara ko biri kubiraja mu buryo naho ubona ata kintu kibura gucamwo mugabo ineza yabonekana yuko uco yagomba mu burundi ko n'ubu kiriho kiratera kija imbere ubu urabona demokarasi yari yaharaniye iracabandanya iyo ahaye- abazi baraciyemo irahagarara gato mugabo ubu iriko irabandanya ndibaza yuko ibyo yari yaharaniye mu gihugu ari byo biriko biraja imbere ubu byagenze neza ihangiro rya kwa gasore niryo ryiri ariko barabandaniriza ko kuko demokarasi yari yaka- yari yaharaniye agomba ukwikukira k'uburundi turibaza yuko ubu byarashobotse nubwira abarundi gufatana mu nda tukanama rimwe tukubaka igihugu cyacu atawanja wangura mu iterambere ryacu baba bafite agakakare yanywa amata ntiyajya amagi y'inkoko ziwe twasanze iwacu bakama batera banywa baha ibibondo hano babanyi gushaka n'ubure igihugu cyameze neza nta gakizo hakihari ni ukuri n'ubu ndashima ibyishimo twari dufite byagezweho cyane kandi uyu munsi turacyabana nyakwishyira tukizana nta ngorane tuba zihari uko twakoze tubona igihugu kirimo umutekano n'amahoro hari umutekano n'amahoro mu gihugu ba data bari bakuze neza bari bakuze bamerewe neza nta by'amacakuri byarimo bose barasangira bari nk'umuntu bari umuntu umwe aho twagize aho twagize utwishimo ntabwo kujya mu marira muri uyu munsi ibintu bimeze neza cyane ubu ubu turashima uko twasubiye hamwe ntawindi ubuntu wundi abana ubu bariga biga hamwe bose ubu biranezerewe cyane imirimo neza cyane ndarahaga kuko ndarambye ndarambye cyane rwose ndashima imana yashikanye kugeza uno munsi kugeza ubu ubu ndashima ko reka ndanezerwa ndanezerwa n'ibyo mbona biri kubira bakiriye ubu dusigaye turishyira tukijyana bya kera twarabivuyemo ubu turi mu mahoro ubu tugira neza tukaryama neza nta ntambara ubu ducikiye kare ko twabijya dukanaguzwa kubera twari twakoresha benshi barataye baromoka amatongo baragenda ibugande abandi barasigara abandi benshi barapfa abandi barasanjara turi mu mutekano yondi fandasi ubu turayishime turayishyigikiye ni sawa ubu ho turi tugira tukaryama neza nabo bya kera twaguma twikanga twikanga hati baraduha umunsi turapfa umunsi turapfa ariko hari abandi basanga akarangamutima k'umuganwa rwa gasore n'ibyo ashaka ko abarundi bashika ko bikiri kure nk'ukwezi gushitwa hari byinshi abantu batagiye barakurikiza na cyane cyane aho umugambwe we baragiye baratandukana baragira iki gushikaho ibyumviro byiwe dukeneye kubiharanira rwose kuko yogaruka yotangara kuko hari byinshi ibyifuzo byiwe nta kirashikwa neza kuko yavuga demokarasi siko iri icyokorwa ni uko bose bamwe ibyo byumviro byiwe agasubira akabyigisha neza hanyuma abenegihugu bose bagaca bigendera kugira ngo amajyambere ni amajyambere n'ibindi bikenewe by'igihugu bigatera imbere ndakaje ndaze ibyo bagasore yaharaniye bijyanye no kwikukira ku gihugu cyacu cy'u Burundi barikukiye intwaro y'abanyamahanga iyo yashaka ko muri make twokwigenga twarayishikiriye ariko rero tuvuga ko turashika rwose ku ihangiro kuko n'ubu n'aho abanyamahanga tutakiri kumwe cyangwa ngo batugabe batuganze tuvuga ko tukiri mu nzira by'ukuri yo gushikira intare yo kwikukira nyakuri ibitarashikwa ko ni uko hari igihe usanga nk'ubu abarundi bose twese ntitwavuga ngo turafatanye mu nda rwose na cyane cyane urabye nk'ibi bintu by'amoko cyangwa by'imigambwe n'iki urabona nyine rwose yuko by'ukuri naho twikukiye intwara y'abanyamahanga ikatuvako tutarashikira rwose ukwikukiranya kure dukurikije indoto za rwa gasore je nibaza yuko hari agahaze harimo agahaze kubera yuko uko rwa gasore yifuriza uburundi atariko bagiye babukurikiza agahaze ni ukwinubana kwanza kurimu hagati ya twebwe nyine bavuka gihugu rwa gasore we yavuze yuko abasuma n'abanguzi bose ari ukubagwanya mugabo tugiye turabiraba mu ntwaro zose zagiye ziraca ngaha siko bigenda kugenda cyokorwa nuko tosaba umukuru w'igihugu yuko bivira hasi cyane ibyo bintu byose tukabirwanya bikava mu gihugu cyacu ntacyo twagumije namba twari twaratwiteze yuko tuzomererwa neza cyane rwose ariko ubu mbona umenga si cyane ubu hari abantu bashomereye babuze icyo bihereza babuze ubuzi bica bivana ko n'injyane zikava muri ubwo bushomeri barimo bakamererwa nabi ngira ngo imana izotugirira neza tuzoteba iduhe yuko twokwidegemvya abantu baronka ico barya baronka ico bakora niho twomererwa neza kuri twari twizegwa agasore yabaho turazi yuko abarundi bari kumererwa neza baka bakaja hamwe n'ubu bose barasanzaye nta bintu birimo yari amahoro ubumwe iterambere ku barundi bose nta vangura ukuri kurakenewe semerera semerera ukuri kwiganze mu burundi baraba iterambere ibintu biza birabura mu gihugu abantu agasukari raba kiriya gitoro nyine batonze umurongo iryo ni iterambere ariko rirahara ku byifuzo twa gasore yari afise raba urya murongo nyine batonze ako n'agahazi ibigira inama bigira imana ibigira inama bigira imana bizokunda ko turiko turigishanya tuvuge dusohora ijwi dusaba ryiza iwacu ryiza i burundi ibyifuzo by'iyo mibare afise n'uko ibyashyizwe ibyatse kuko turetse ko igihugu cyagiye kiraca mu bibazo byinshi ugasanga ibyiyumviro birahindutse abantu barahindutse babaye ukundi ndabona ko ibintu mu bigo bitabirasubira inyuma gusumba bitabisubira inyuma kandi ahanini biterwa n'uko abantu batagiye bumvikana kaba intambara kamatati agasanga abantu baramaze guta intumbero mu bisanzwe niko ndayibona byasubiye inyuma urabona abantu ntibakicumbi ntibiyumvanamo mu bisanzwe ntibiyumvanamwo usanga n'abagerageje gushika mu bibanza byo gufata ingingo usanga yitaho ibyiwe cyane gusumba iby'igihugu usanga abantu bakunda igihugu cyokorwa nuko ngira ngo boshishikaza inyigisho zo gukunda igihugu bamaze iminsi bagira hama bari mu bibanza byo gufata ingingo n'ukuri bakagerageza bakagerageza bakaraba ukuntu bakunda igihugu bakunda abantu bakunda bene gihugu bakore ku nyungu za bene gihugu nico munano cokorwa witegereje iki- ukuntu tubibona ubu ubu ahubwo birateye isoni birateye isoni n'ubwo birateye ikigongwe kubera nawe witegereje uravye ingene abantu bubu- bubu abarundi bubu ingene bigenza ntibisa na- na gatoya ntaho bisa bisana ni- n'igihe gwagasore atsindira inaye kwikukira agahaze hariho uh, abantu ba- batari bake usanga batakigendera ukuri batakigendera ubutungane batakigendera gufatana mu nda nk'uko gwagasore avyifuza icyokorwa cyane cyane ibikuru n'impanuro impanuro za minsi yose kwa- guhanura guhoza ko iminsi yose impanuro inyigisho abenegihugu bakamenya kugendera ukuri ubutungane n'urukundo mu bantu dukurikije indoto za gwa gasore je nibaza yuko hari agahaze harimo agahaze kubera yuko uko gwa gasore yifuriza uburundi atariko bagiye babukuri- babukurikiza agahaze ni ukwinubana kwanza ka- kurimo hagati ya twebwe nyene ba mvukagihugu gwa gasore we yavuze yuko abasuma n'abangushi bose ari kubagwanya mugabo tubira- tugiye turabiraba mu ntwaro zose zizagiye ziraca ngaha siko bigenda cyokorwa nuko tosaba umukuru w'igihugu yuko bi- bivira hasi cyane ibyo bintu byose tukabigwanya bikava mu gihugu cyacu abarundi bahunze igihugu nabo basanga intahe yo kwikukira ata kintu kinini ivuze bayivuga bafatiye ku kuntu hake abanyagihugu bahunga igihugu cabibarutse kandi igihugu citwa ko ari ca bose abana bo mu ikambi ya nduta mu gihugu ca tanzaniya imyaka n'ibyo mirongo itandatu iraheze uburundi buvuga ko bwarose ntayo kwikukira Ah, uko umwaka uheze baririmba bagira amadefire mugabo eh, jewe mbona ko ahubwo uburundi bwahinduye ababu- ababutwara mu bukoroni kera bari ababirigi ubu baciye baba abarundi eh, bene wacu kuko ahubwo jewe mbona ku babirigi ariho byari bisa n'ibimeze neza uravye ibibu no munsi Eh, ico gihe ku babirigi nta makambi y'impunzi y'abarundi yari ahari mu bihugu vy'akarere turimo oya abarundi bari bafite izindi ngorane n'ayandi mabi bakorerwa n'abazungu mugabo nta bantu bari mu makambi y'impunzi bagorewe yo nta bantu bari bari mu- mu- mu- ba- bi- batorwa mu ibarabara nk'ibiziga m- b- yishwe n'aba- na- oya ivyo ntivyariho mugabo uno munsi abantu baricwa abantu barangazwa abantu bara- umva turi mu ngorane zida- zidasanzwe hanyuma ikindi mbe twovuga gute ko twikukiye abantu bicwa n'inzara Eh, icegeranyo ca isitebu kirerekana neza ko abantu barenga mirongo ine ku ijana birirwa badafunguye mu gihugu c'uburundi kivuga ngo carikukiye Mm? Eh, isitebu si si- si amashirahamwe mpuzamakunguni ishirahamwe rya leta eh, ya- riremeza yuko abantu barenga mirongo ine ku ijana biri gusa batafungura urumva ko ari ibara none umva tu- iyo myaka mirongo itandatu itumariye iki rero jewe nibaza ko abatwara bareka kwihera amenyo y'abatwenzi batunganya amafara- ama- ama- iminsi mikuru amafaransa ngo bayamarira ba- barya amafaranga gusa ataco bariko barakora ngo bariko barahimbaza imyaka mirongo itandatu nkabwira abarundi nti ahubwo nimurabe ingene twikurako aba badufashe bu- bacucura bufundi na buhoro turonke by'ukuri intaye y'ukwikukira eh, aho tuzoba mu gihugu eh, umuntu ah, yidegemvya ah, agateka kamuzina k'umuntu ga- ga- kubahirijwe aho tuzoba mu gihugu umuntu afungura gatatu ku munsi umuntu akora icyo ashaka eh, nibaza ko um, ariho tuzoba by'ukuri turonse intaye y'ukwikukira imyaka mirongo itandatu yarumanye uburundi burose intahe y'ukwikukira ariko iyo ntahe y'ukwikukira ntayihari kuko ibiriko biraba mu burundi kugeza ubu birutwa n'ivyaba ku babirigi ku babirigi nta mpunzi zahari ubu ibihugu bitandukanye vyuzuye impunzi z'abarundi ubu mu burundi hari amakuba atandukanye abantu baranyuruzwa ubukene abantu bariga bakabura ubuzi murumva ko umenga nta nta- mu- mu bisanzwe nta ntayo kwikukira ihari kuko kubabirigeho ntivyari bimeze uko icyo dusaba ni uko abarundi bose boza tugahagurukira rimwe bakaza tukarondera iyo ntayo yo kwikukira vy'ukuri ikaba intayo yo kwikukira tukayihimbaza tuyibona tubona ko vy'ukuri ari intayo yo kwikukira vy- yo kwikukira vy'ukuri igihugu gisubire ku- kwitwa ic'amata n'ubuki nk'uko babibesha mu ijambo yashikirije abarundi n'ababa mu burundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yavuze ko ukwibuka uyu munsi ari akaryo keza ko kwisuzuma cane cane ku ndongozi zikaraba ko ivyo zikora koko vyubahiza ubwigenge bwa muntu yamenyesheje ko uburundi butari kubukira vy'ukuri kubera bukirinda kurondera imfashanyo hanze kugira bwitunganize imigambi ahamagarira incabwenge z'abarundi gufasha kugira igihugu gitera imbere abamufasha gutwara igihugu yabasavye kwirinda cane cane kurya ibiturire no gufata igihugu nk'icibare cabo twikukiye rero ngo turwanirize hamwe icyo cyose cyo dusubiza mu buja akagaye n'agacinyizo twarimwo mu ntwaro y'abakava amahanga kugira ngo tugire ijambo mu gihugu cyacu no mu makungu twitunganirize ibyacu twinjire mu ntwaro ya demokarasi aho agati y'akazina muntu kubahirizwa kuri bose intwaro y'abakavantara yaranyaze uburundi ibitari bike maze igihugu gisubira inyuma nk'ibirenge mbere n'ubu navuga ko vyinshi bitarasubira mu buryo nico catumye bwa bumwe bwamye buranga ba sokuru butosekara igihugu cacu kiba kiramijwe uburozi bugoye kurogora mu gihe tumaze imyaka mirongo itandatu duhabuje intahe yo kwikukira twategerezwa kuba twarateye imbere na cyane cyane ko abana b'uburundi bamaze kwiga ba kaminuza mu bisata bitandukanye ariko uno munsi si uko biri turacyahumirije aho kuraba icyo twakora ngo dutere imbere tukishinga gusamara ngo abamaze gutunga nibo bazodufasha tukimeze uko ntituzoba turashikira ukwikukira nyakuri twikuremwo ko tudategerezwa kugendera ku bigenga intwaro zabo tudasangiye imico ikindi dukwiye kumenya no kumenyera ni uko ubutegetsi bukomoka ku benegihugu bakabuha uwo babona abafitiye imigambi itomoye yo kubateza imbere nibo kandi basuzuma indongozi bakongera bagafata ingingo ikiringo baba bagutoreye giheze bakugomwe bakakongera bakuneguye bakakubogoza mu kukwima amajwi biratangaje kandi birababaje kubona hariho abigira ko ari abahinga mu gutunganya iby'igihugu ariko baciyumvira ko ubutegetsi bw'abenegihugu bugabanganwa hagati y'abanyamigambwe mbega muri icyo gihe bagabura ubutegetsi bw'abenegihugu abatarose nabo baca bababande ko abarundi bose batohurira mu nzego z'igihugu mu gihe abenegihugu aribo bafise urufunguruzo rw'ubutegetsi twebwe abanyamigambwe tworeka tugahiganisha imigambi bakugomwe bakakwicarika ku ntebe y'uburongozi bakuneguye ukemera ugasubira gutunganya imigambi yotuma mu nyuma bazokugomwa na kare ngo utashe imvumure wibuka gutabira ingundu turababazwa kandi n'indongozi ziterwa iryo teka ryo kuja imbere y'abandi zigaca zibaza ko zigiye gusuhuka mu kwikwegera ko ivy'igihugu nivyo bituma abenegihugu bata umwizero ku gihugu bagatangura kurondera ingene bobogoza uburongozi bwabo ikiringo kitarahera mwene izo ndongozi ni zimwe zibaza ko bazihaye kurya kwica no gukiza bagaheza bagatangura kugira ka mwana wa mama ariko gatera amacakubiri mu gihugu abenegihugu niba sebuja w'indongozi bariha amakori n'amatagisi ngo haboneke uburyo bwo kubatunganiriza iterambere mu gihe rero abakorera igihugu bashatse kurira amatama yose bamenye ko ubuja guhererwa ashaya ku masabo ihangiro rikomeye kuri perezida ndayishimiye ni ukubona igihugu ciwe kigeraho kitazongera kuzera inze kikaronka uburyo bwishoboza kwitunganiza imigambi atabukirogoya imyaka mirongo itandatu yo kwikukira yageze mu gihe umuryango w'umuganwa rurirwa gasore yarondeye intahe yo kwikukira mu burundi yakanayizira wahawe uburenganzira bwo kuja mu bigo biri ku mugabane wa buraya cane cane mu burigi no mu bwongereza buronswa ivyabaye nka vyose kuri we maze umwanditsi w'umuhinga w'umubirigi abishira mu gitabo cyashimishije benshi hari n'abavuga ko aricyo gitabo kitagira amahinyu mu byanditswe ku buzima bwa rwagasore mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi eroge buri kaneza nakibateguriye ndabifurije kurobanirwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha turamushimiye mugenzi wacu eroge wereka neza n'abatumire bitabiriye gahunda zacu uyu munsi namwe aho muri hose ndabashimiye mbatumira kandi kwitabira ibiganiro byacu hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi murakarama